nikikutakia siku njema popote ulipo.
mandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri mikro muri kumwe na jewe diane nininahazwe nge kubashikiriza amakuru tubafitiye uno munsi ku wa mbere tukayahera ko yagezeho ijya nino ku isi na mugenzi wacu aloise bigirimana
mwaramutse diane muyavugwa hirya no hino tuyahera ku mugabane wa afurika leta za somaliya na kenya zarumvikanye kugarukana imigenderanire ya kidiplomasiya yatosekaye inyuma y'umubonano wahuje abategetsi b'ivyo bihugu bibiri wabaye ejo ku munsi w'imana intumwa za kenya zirongowe n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu rachel omamo zaragiranye ibiganiro n'umushikiranganji wa mbere wa somaliya mohamed hossein roble amakuru ava mu biro vy'umushikiranganji wa mbere muri somaliya avuga ko ivyo bihugu bibanyi bimaze amezi atari make birabana ribi mu migenderanire vyaremeranije kunagura imigenderanire cane cane mu gisata ca kidiplomasiya ubudandaji n'umutekano aya makuru avuga kandi ko perezida wa kenya uhuru kenyatta yaciye atumira umushikiranganji wa mbere wa somaliya kuzogendera kenya mu gihe muri afurika kenya na somaliya biriko biragerageza kunagura imigenderanire amerika n'uburusiya vyo bibandanya vyitana ba mwana ambasaderi w'uburusiya muri leta z'ubumwe za amerika anatoli antonove yavuze ko amerika yasavye abadiplomate mirongo ibiri na bane b'uburusiya kuzova mu gihugu igihe viza zabo zo kuba muri amerika zizoba zarangije ikiringo cazo mu kwezi kw'icenda uburusiya bubivuze inyuma y'aho ambasade ya amerika i moscow isabiwe kwirukana mu kazi abarusiya barenga ijana na mirongo umunani bakorera ambasade ya amerika mu makungu kandi amakungu abandanya ahangayikishwa n'intambara z'urutavana ko zibandanya kubica bigacika muri afghanistan imibonano y'intumwa mvamakungu iratekanijwe muri iyi ndwi itanguye muri katare aho amakungu ariko araremera impande zegwa n'intambara muri afghanistan gusubira ku meza y'ibiganiro kugira bashike ku masezerano yo gusangira ubutegetsi igihugu kitarinze kumanyukamwo ibice utu twigoro twa kidiplomasiya turiko dukorwa mu gihe abatalibani bariko baragura uturere ku rubuga rw'intambara n'aho indege za leta z'ubumwe za amerika zibandanya zifasha inteko za leta ya afghanistani
Washington ijwi rya Amerika
ahandi havugwa umutekano muke muri Nigeria aho abagabo bitwaje inkoho banyuruje umwenegihugu w'umusuwise inyuma yo kurasa imodokari y'abapolisi bari bamuherekeje kandi bamucungereye umutekano hari muri leta ya Ogun ni mu bumanuko bushira uburengero nk'uko igipolisi cabitangaje ejo ku munsi w'Imana uwo mwenegihugu w'umusuwise hamwe n'uwundi bari kumwe batwaye ku munsi wa gatandatu bari ku ibarabara rya ibese itori nk'uko umuvugizi w'igipolisi abimbola oyeyemi yabibwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp muri afurika kandi ariko mu gisata cy'amagara y'abantu malawi yarakiriye umuce wa mbere w'incansho za covid cumi n'icyenda z'ihinguriro ry'imiti ry'abanyamerika johnson and johnson ni impano yatanzwe na leta zunze ubumwe za amerika ibicishije mu mugambi wiswe covax ugamije kugabanganya ku rugero rumwe incansho za covid cumi n'icyenda ku isi izo ncansho ibihumbi amajana atatu na bibiri zashitse haheze indwi nkeyi malawi itangaje ko izotangura gucandaga benegihugu bayo covid cumi n'icyenda mu twigoro two kubakingira muri iki gihe abandura biyongera mu gihugu umushikiranganji w'amagara y'abantu kumbize Kandogo Chiponda yavuze ko inkingo z'ihinguriro ry'abongereza AstraZeneca zariko zirakoreshwa zaheze izi nshacu Malawi yakiriye ziciye zishikana ku zingana ibihumbi amajana umunani na mirongo itanu zimaze gutangwa mu mugambi wa COVAX muri ico gihugu.
aloyize bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ingingo nkuru nkuru z'igice ca kabiri c'amakuru agiye kwibanda mu karere k'ibiyaga bigari igisirikare c'u rwanda n'ica mozambique vyaraye vyemeje ko vyigaruriye igisagara ca mucimbowa da praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivugwa ko bakorana n'intagondwa ziyitirira idini rya islam muri mozambique n'umujyi ukomeye intagondwa yari yarafashe barawisa uwabo umujyi wabo ari naho bapangiraga ibikorwa byose by'intambara ubwo baraza kuba bameze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya uyu ni colonel ronald guivanga avugira igisirikare c'u rwanda rdf mu mpfunyapfunyo hino nkuru co kimwe n'iy'urunani rw'amahinguriro mu burundi rusaba leta guhagurukira ibiturire rwemeza ko bizingamitse ico gisata turazirambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu igisirikare c'u rwanda n'ica mozambique vyemeza ko vyaraye vyigaruriye igisagara ca mucimbowa da praia gifatwa nk'icicaro gikuru c'abarwanyi bivuga ko bakorana n'intagondwa ziyitirira idini rya kisilamu mu kiganiro colonel ronald guivanga avugira igisirikare c'u rwanda rdf amaze kumpa yasiguriye ikigiye gukurikira hamwe n'ico ukubohoza iki gisagara bisigura mu rugamba u rwanda rurimwo muri mozambique ni umujyi ukomeye cyane wari ufashe runini ku nyeshyamba ku buryo bawutakaje uyu munsi bakaba nta handi hantu basigaje imijyi twari twaravuze yose barayitakaje bari basigaje uyu mujyi uyu mujyi rero niwe wa nyuma mu mijyi bari bafite ubwo rero turasa naho ugiye gutangira opereshoni twise sekiriti opereshoni ni ukuvuga ngo ni opereshoni zo gukora umutekano mu bice byose tumaze iminsi dukoreramo opereshoni kiri bukurikireho ni ugukomeza dukora izo opereshoni zo nk'uko nari nabwiye
muretse uyu iki gisagara muvuze ko mwaraye mubohoje ibindi mwabohoje bingana gute kuva mukija muri mozambique ukwezi kuraheze twabohoje imijyi iri muri mu karere ka parma twahera kuri yafungi ahari basi yakorerwagamo abafaransa bo muri total turakomeza tumanuka hepfo dufata imijyi ya zambia kugeza nyine muri uwo mujyi wa masimbawo de praya ahagana hepfo disitirigiti ya masimbawo de praya hari umujyi wa mweda aho twahereye turamanuka tujya ahitwa wase tuva wase tujya ahitwa mumu tuva mumu tujya ahitwa mutotwe twahafashe ejo bundi dufata ahitwa manira icyo gikundi kirongera nanone gihura n'igikundi cyavaga ruguru muri akisisi ya parama bahurira mu mujyi barawufata uwo mujyi rero ni umujyi ukomeye intagondwa zari zarafashe zarawise uwabo umujyi wabo ari naho bapangiraga ibikorwa byose by'intambara ubwo bawutakaje rero ubwo baraza kuba bameze nk'inyeshyamba nyine badafite aho bajya aho bakorera nta birindiro bazaba bafite mbega iyo muvuga intagondwa muhanganye na bande naba al shababu ni bande muhanganye neza na neza biyita al shababu ariko bakaba bafite connection n'ahitwa isil ariko urebye izina ryabo yitwa ansa aisuna ni igikundi nyine cyo muri mozambique ariko gifatanyije n'ibyo n'izo ntagondwa zo hanze ego mu kanya mwarimu bicaye ku masonga muri make muvuga yuko ubu ko uyu muji bafata nk'ikirindiro cabo muwigaruriye mwawubohoje igica gikurikira ari ukugarukana amahoro ni ukuvuga ko ingabo zose z'u rwanda uko zagiye muri mozambique zigumayo canke hariho abaca batahuka ko ikivi cabatwaye gisa nk'igikupiro twiyemeje gukora ibintu byinshi harimo gukora izo opereshoni turangije ariko twiyemeje ko tuzubaka n'inzego tuzafatanya n'ingabo za muzambika kubaka inzego zabo so hari akazi akazi karacyariho ubwo rero ubwo turangije iyi fazi turi buhite tujya muri fazi yo gufatanya nabo kubungabunga umutekano no kubaka inzego z'igisirikare kugira ngo zishobore guhangana neza n'iki kibazo kiramutse cyongeye kuba ni igikorwa mwibaza yuko kizomara igihe kingana gute ico gikorwa ca kabiri mutandukiye biragoye kugira ngo dukoreshe igihe turi bumare turi muri icyo gikorwa ariko turaza kureba uko ibintu bigenda ngira ngo babonye ko irya mbere ryamaze hafi ukwezi kumwe ubwo n'ibindi tuzagera tureba uko ubushobozi bugenda bwiyongera hanyuma abasirikare u rwanda rwatwaye muri mozambique kuva mukija gufatikanya n'umuryango wa sadek n'ibindi bihugu bitandukanye bigize uwo muryango uko ari cumi na bitandatu ku rwanda ku ruhande rwanyu baracakuye abasirikare hari abamaze kuhasiga ubuzima hariya muri mozambique abamaze kuhasiga ubuzima nta n'umwe ndumva ariko hari abari mu bitaro barashwe ariko ibyo bibaho mu ntambara ariko sindakurikirana neza ngo menye niba hari ufite ibibazo bikomeye byatuma wenda hasiga n'ubuzima ariko ibyo turaza kubona raporo abo muvuga bari mu bitaro bangana gute
umubare ntabwo ntabwo nkuzi ariko ndacyakurikirana ngo nitubona umubare buriya tuzanyabwira ku ruhande rw'intagondwa izo mwashoboye gutuza dodo murazi ibitigiri byabo abahasize ubuzima bo hari abo munsi intagondwa ni nyinshi zahasize ubuzima ariko nanone tugiye guperesiza twababwira abo twiboneye n'amaso yacu twatangaje cumi na bane ejo bundi dutangaza abandi mirongo itatu hari n'igihe twatangaje mirongo irindwi ariko ikigaragara ni uko ari benshi kuruta aho ngaho aho twahereye mu mijyi yose ntabwo twaba baba baratakaje bariya bonyine kuko kugira ngo wake umuntu umujyi haba harimo imirwano ikaze cyane honaldo guivanga muvugira igisirikare cy'u rwanda rdf mu mpfunyapfunyo tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi ry'amerika murakoze ino nkuru mushobora kuyisanga mu nyandiko kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu ukoma tukiri mu gisata c'umutekano igisata ca kongo naco gitangaza ko cishe abarwanyi batandatu ba mayimayi buhirwa mu bari bamaze igihe kirekire bateza umutekano muke mu kwica abantu kubanyuruza ndetse no kubiba amafaranga babasanze mu kiyaya ca rusizi kiri muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'epfo ibindi kuri ino nkuru tubibaza mugenzi wacu vedaste ngabo ari buvi mu itangazo igisirikare cya kongo gikorera muri segiteri operasiyoneri sokora de cyashyize hanze ku gicamunsi cyo kuri kino cyumweru kivuga yuko cyarayitisha abagwanyi batandatu ba mayimayi buhirwa bakoreraga ahitwa rudaga ruhoko na kanga ho muri lokarite ya rubirizi iri mu kibaya cya rusizi muri iri tangazo ry'ingabo za kongo ijwi rya amerika rifitiye kopi rigaragaza kandi ko aba bagwanyi ba mayimayi barasiwe mu bitero bagabweho na rejima ya fardc mu bitatu magana atatu na kane ikorera mu ruvunge aho abagwanyi batandatu bahasize ubuzima ndetse n'ibikoresho birimo imbunda imwe ya smg ndetse n'indi ya rpg hamwe n'amasasu n'amabomba gusa igisirikare cya kongo kivuga yuko nta musirikare cyapfushije cyangwa se ngo gikomerekeshe muri iyo migwano umwami gakondo w'ikibaya cya rusizi nije imbere rishari avuga yuko kuba fardc yishe abagwanyi ba mayimayi buhirwa ari inkuru nziza kuri bo kuko bari babujije amahoro abatuye ikibaya cya rusizi ndetse n'abagenzi bakoreshaga ibarabara rikuru ry'igihugu ryavaga bukavu rigana uvira twaraga abantu mu ishyamba kugira ngo bamuhe amafaranga abo bantu babone kugaruka hari abagarutse hari abo yishe donke bitewe nyine n'ukuntu amafaranga yoba angana nibamuha make arica akayajya nibamuha menshi akagarura umuntu ariko amaze gukubitwa cyane wumva ibingibi bita mu gifaransa ngo kupire de rute nibyo nibyo nabyo yakundaga gukora guhagarika amamodoka ava uvira akajya i bukavu visi verisa akanyagamo abantu ibyabo amafaranga n'ibindi bintu bya valere agahita asubira mu gihugu bernard kadogotondo ni perezida wa sosiyete sivile mu kibaya cya rusizi nawe yemeza yuko kuba fardc yishe abagwanyi ba mayimayi buhirwa ariyo gushimigwa kuko amakosa abo bagwanyi bakora yo kwica abantu kubanyaga ibyabo ndetse no kubashimuta atabarika bamwe mu batuye ikibaya cya rusizi bavuga yuko bashobora kubona agahenge k'amahoro nyuma y'aho FARDC yikiye abo bagwanyi ba mayimayi buhirwa rusumbazayigwa n'umwe mu baturage batuye ku bwegera kubera uko abaturage bari babahiyeho ku bwoba kubera uriya mu mayimayi yabatega mu mayira nta muturage yagendaga yisanzuye bagendaga bafite ubwoba bwinshi ikindi aho baharagira abaturage ntabwo bari bakiharagira aho bahinga ntibahahinga kuvuga ngo baje guhinga nuko bagenda ari gurupe kandi urumva ntibi- nti- ntabwo byashoboka buri munsi cyangwa bakabona abantu babaherekeza nk'abasirikare bakabatwara bakageza mu mirima bagahinga hanyuma urumva nti- akazi kabo ntibagakora neza nk'uko bikwiriye muri icyo gihe rero ndibaza kuba iriya iriya gurupe harumari iri hariya babaye bayinetarariza ikarangira abaturage bazidegemza bazakora imirimo yabo neza igisirikare cya Kongo kigabye ibitero kuri aba barwanyi b'abo mayimayi nyuma y'aho umuyobozi w'akarere ka gatatu k'igisirikare atangarije yuko bagiye gutangiza urugamba ku mitwe yitwaje ibigwanisho iri mu turere twa Fizi Uvira na Mwenga nidashira ibigwanisho hasi Fedase Ngabo ku bwaradiye ijwi rya Amerika Uvira Mutara Kivu y'Epfo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nari nabice ku masonga nkitangura mu burundi kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatandatu gushika ku ya mirongo ibiri n'umunani z'uku kwezi kwa munani hazotunganywa ihayanishwa karuhariwe ry'ibidandazwa bikorerwa muri ico gihugu ryiswe made in burundi nihayanishwa rizobera ku mugwa mukuru w'ubutunzi i bujumbura urunani rw'amahinguriro muri ico gihugu rurashima intambwe rugezeko mu iterambere ariko rugasaba rushimitse leta y'u burundi gushira umwete mu kurwanya ibiturire bibangamiye ico gisata no korohereza abanyamitahe mva makungu reka ibindi bibandanywe na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ubushikiranganji bw'ikigega ca leta buvuga ko igisata c'amahinguriro giterera ibice biri munsi ya bitanu kw'ijana ku mwaka ku mwaka mu butunzi bw'igihugu olivier suguru atwara urunani ruhuza abafise amahinguriro yemeza ko urwo rugero atari ruto agereranije n'abo batanguriye gukorera hamwe abo bagwizatunga bariko barategura ihayanishwa ry'ibikorerwa mu burundi made in burundi ry'iminsi itatu rizoba mu mpera z'uku kwezi k'umunani kuva itariki mirongo ibiri na zitandatu gushika itariki mirongo ibiri n'umunani mu kiganiro bahaye abamenyeshamakuru i bujumbura mu gutanguza ibikorwa vy'iryo hayanishwa olivier suguru aserukira abafise amahinguriro arashima ko leta imaze kwerekana utwigoro tugaragaza ko yitaho ico gisata twashaka gushimira cyane leta y'u Burundi cyane cyane ibanki ibanki ya Republika y'igihugu iyo yashoboye gushiraho igisata gishobora gutanga amakedu badasabye inyungu z'umurengera yo gushoboye guteza imbere ibisata by'amahinguriro ceke n'ibisata by'ubutunzi ni ukugira ngo dushobore kugira amahinguriro afise ingufu nyinshi dushobora kongereza umwimbu tukaronka umwimbu usigara mu gihugu n'umwimbu dushobora gushora hanze kugira amafaranga y'agaciro ashobore kuboneka ejo tuzaba dufite umuyagankuba mwinshi gusumba turavye amaproje y'umuyagankuba ariko arubakwa ndetse hari ingomero zishika zitanu ziziko zirubakwa zishobora gutanga umuyagankuba mwinshi abo bagwizatunga bahamagarira leta kuborohereza cane cane mu gukuraho amakori n'amatagisi ku bikoresho bakoresha mu mahinguriro yabo ico bita exoneration mu gifaransa kugira ngo bateze imbere igihugu ibintu two turahingura bishobora kuronka akanovera eh, kugira bishobore kuja ku masoko mpuzamakungu y'akarere k'ibihugu vya EAC co kimwe no mu karere ka Afurika cane cane yuko ari isoko rusangi ku bibazo vyerekeye eh, amafaranga y'agaciro kiracariho mugabo turabona neza yuko mu minsi ya vuba kizoheva gitora inyishu ivyo amakoperative akora bimwe twita matiere premiere ari byo dukenera mu guhingura tukagenda dukoreye mu byo twita repudi fini kubera iyo amakoperative abaye menshi agashobora kugwiza umwimbu bituma urwaruka rutari ruke rushobora kuronka akazi natwe umwimbu wiyongereye tukabana dutanga akazi twongereza akazi mu mahinguriro dusanzwe- dusanzwe du- dufise aha abagwanya ibiturire babona ko ico gisata co gutanga uturusho mu gukuraho amakori n'amatagisi kirimwo igipfungu n'ibiturire vyinshi gabriel rufyiri atwara ishami horicom rigwanya ibiturire yabwiye ijwi ry'amerika ko abatanga ubwo burusho baca bikika mu kiza bije ya leta eh, bavuga yuko ku mwaka kizira kurenza uburusho eh, bw'imiliyaridi cumi n'umunani mugabo bagaca batanga hagati y'imiliyaridi eh, ijana n'amajana abiri eh, ku mwaka ariko ababikora ntibabibazwe ntibabihanigwe twebwe tubona ko ibintu by'ibiturire n'ubusuma ari byo biri imbere cyane mugabo bo bavuga yuko batanze akazi barabye mu mpapuro mugabo ugiye kuraba ku rubuga uno munsi urugero rw'abashomeri mwa kino gihugu cyacu ruri hagati ya mirongo itandatu na gatanu na mirongo itandatu n'umunani ku ijana ibitarigera bibaho kuva uburundi bwitwa uburundi mwa kino gihugu cyacu abafise amahinguriro mu burundi batangaje ko nabo nyene biyemeje gufasha leta kugwanya ibiturire iri hanishwa ririko rirategurwa rizoba rigira kane mu myaka ine ikurikirana pye claveni nkuru kigali ku bwijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abakunzi b'imikino na siporo ubu naho ni wa mwanya wanyu ayavugwa mu gisata ca siporo tukahera mu burundi aho umuvugabutumwa jean paul manirakiza ari we yarayatowe kugira ngo azorongore ishirahamwe rya basketball muri ico gihugu atorewe manda y'imyaka ine yamenyesheje amashirahamwe yamutoye ko agiye ku kivi nabo bakazofashanya kugira ngo urwo rukino rutunganywe hubahirijwe amategeko abarukurikira nabo uh, barubonere mwo inyungu ibi byose Desire Hatungimana arabigarukako muri no nkuru yaduteguriye ayo matora yabereye mu kigo cya la detente mu gisagara cya bujumbura yitabiriwe n'amashyirahamwe cumi n'atandatu y'urwo rukino rwa basketball jean paul manirakiza akaba yitoje wenyine mu gihe ikiringo cyo kurondera abazitabira ayo matora cyarangiye ari wenyine yiyandikishije inyuma rero yo gutogwa ku majwi cumi n'atandatu kuri cumi n'atandatu yaramenyesheje ibigiye kumuranga na komite yiwe mu guteza imbere urukino rwa basketball ubu nta mukinnyi n'umwe azakina basketball adafite kontra na club akinamo yani majambo ivyo tugiye kubikorera ko cyane muri 2015 zatubirangije kandi bizodetermina au début du championnat nta equipe izogira abakinyi bahoraho y'ibitigi 50 mirongo ingahe giteye kuzobagurisha tuzobaha igitigiri gitomoye batahenza kugira ngo babazane nuko tugiye eh, gutegura cyane yo nukwita amategeko ngenderwako ajanye n'ibihe bigezweho kugira ngo haboneke abakinyi bakwije amategeko au niveau international twitegure no kuzogira gute no kuzobashira ku isoko mpuzamakungu apana mu burundi gusa ni ugutegura gutembera amasosiyasiyo yose niyo ngo mu burundi bwose ahantu hariho basiketibolo twebeye tuyishikire nka komite yatowe turabe ibihari kine amayikipe ahari tuyarabe hama tubankuraje amadevelopuma akomakomeye ya basiketibolo mu gihe igisata cy'abigeme gisa n'igicumbagira muri urwo rukino jean paul manirakiza asaba akenyezi kutikumira kandi ko azobashigikira kugira n'icyo gisata gitera imbere bamenye ko bafite sutiye y'iwanje ijana ku ijana tuzaba ibyo bemerewe n'amategeko ariko kandi hari n'ibyo bemererwa n'amategeko ntibabikore nk'akarorero kugira ngo ngire komite hari abadamu benshi nashyizemo baranga akakwemerera yagera muhira mu gatondo kugira ngo nabihinduye bagwanira ibibanza aho bicara baragwanira ntibatora mu ibarabara ariko tuzobashigikira kugira ngo banagomba ntibaze barenganwe canke amadoleyanse yabo ntashigikirwe ndifuza kuhura nabo abantu bose bifuza ko duhura nabo abigeme baze tuyage ndabarondeye n'abandi bantu tuyaga kugira ngo tugire endevelopement ikwiye di basketball feminine mu mupira w'amaguru naho umugwi wa message ngozi wari waserukiye uburundi mu nkino za sekafa kagame cup zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo ziriko zirabera mu gihugu ca tanzania washitse mu gihugu uwo mugwi mu rukino rwa gatatu wakinye na kca yo muri uganda utsinda igitsindo kimwe ku busa mu zindi nkino wanganije na kemkem yo muri zanzibar utsindwa na azam yaho muri tanzania igitsindo kimwe ku busa uwo mugwi rero ku manota ane ku icenda ukaba utashoboye kurengana inkino zo mu matsinda ngo ushike mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ari nacyo gituma wasezeye amahiganwa uwo mugwi wa mesaje ngozi naho utashoboye kurengana ukaba warerekanye ko uno mwaka uhagaze neza mu gihe rero ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu burundi rizotangura ku munsi wa gatandatu w'indwi twatanguye mesaje ngozi yariteguye bikomeye n'iyindi migwi ntireza amaboko iri kwiritegura ku runo w'imana vitaro yanganije na kayanza united ubusa ku bundi flambo du centre itsinda rukinzo igitsindo kimwe ku busa nayo bumamuru ikaba yanganije n'abakinyi b'abarundi mpuzamakungu bari mu karuhuko muri kino gihe ibitsindo bibiri ku bindi igihanga naho muri komine ya bubanza harabaye kuri uno w'imana amahiganwa yo gusiganwa ku magare mu bigeme ikibanza ca mbere catahukanywe na delphine nifasha agize iminota mirongo itanu n'amasegonda mirongo ine n'umwe ku birometero mirongo ibiri na bitandatu nayo mu bagabo ikibanza ca mbere kikaba catwawe na musa amisi akoresheje isaha imwe n'iminota mirongo ine ku birometero mirongo ine na bitandatu desire hatungimana kigali ijwi rya amerika desire hatungimana urakoze ucukurirwa mu ngata na jean claude munyandinda we agiye kutubwira yagezeho mu gisata ca siporo mu gihugu c'u rwanda mu mukino w'intoki wa voleboro u rwanda rugiye kwakira imikino yo guhatanira igikombe cya afurika cy'ibihugu mu bagabo no mu bagore abakinnyi b'amakipe yombi bayobowe n'umutoza paolo de tarso w'umunyabrazil batangiye imyitozo yo kwitegura aya marushanwa azabera hano i kigali mu kwezi gutaha kwa cyenda amakipe y'ibihugu azaza ku myanya ibiri ya mbere mu bagabo no mu bagore azahita abona uburenganzira bwo kwitabira imikino y'igikombe cy'isi umwaka utaha mu bagabo igikombe cy'isi kizakinirwa mu burusiya mu gihe irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'abagore rizabera muri polonye no mu buhorandi muri basketball ikipe y'igihugu y'u rwanda iri muri senegali aho igomba gukina imikino ibiri ya gicuti mu rwego rwo kwitegura irushanwa rya afurobasket rizabera mu rwanda mu byumweru bibiri biri imbere abasore b'u rwanda bazakina n'ikipe ya senegali ndetse na gineya muri iki cyumweru nyuma y'iyi mikino ibiri ikipe y'umutoza cekisar izahita igaruka mu rwanda ikine undi mukino wa gicuti uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya misiri tunyarukiye mu mupira w'amaguru mu cyumweru gishize ikipe ya aprfc yatandukanye n'uwari umukinnyi wayo wo hagati olivier niyonzima bakunze kwita safe iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda itangaza ko uyu musore yaranzwe n'imyitwarire mibi ari nayo ntandaro yo gusesa amasezerano amasezerano ye mu gihe nyamara nta kwezi kwari gushize impande zombi zemeranyije ko Olivier Niyonzima Sef asubukuye kontaro y'akazi kugira ngo azakomeze gukinira APRFC mu myaka ibiri iri imbere tukivuga ibirebana n'iyi kipe ya APRFC kandi mu cyumweru gishize humvikanye amagambo yatangajwe na Mupenzi Yeto umukozi w'iyi kipe ushinzwe ibirebana n'igura n'igurisha ry'abakinnyi aganira n'imwe mu mateleviziyo akorera kuri murandasi yavuze ko umunyamakuru Kazungu Karaveri wari umaze igihe ari umuvugizi wa APRFC nta bumenyi afite ndetse ngo ko atazi gusoma no kwandika kuri wa munyamakuru wiyita umurokore yita umurokore aba yiteretse bayibo aho ngaho imbere hari uyoboye umunyamakuru utazi gusoma utumirwa mesaje mu kiganiro akaba atanayisoma baramuzi abantu bose baba muri siporo mu rwanda baramuzi barahita bamumenya bamwe mu bumvise ayo magambo banenze iyo mvugo ya mupenzi yeto bakavuga ko ikiganiro yatanze cyari kirimo ubwibone bamusaba gucisha make ngo kuko nawe atari miseke igoroye batanga urugero rw'uko nawe ubwe atazi kuvuga amwe mu mazina y'amakipe y'umupira w'amaguru goromariya iba interese kuri jaberi ko imushaka siyo wa goromariya aza hano aramugura mu biganiro noneho bya hagati ya jaberi na goromariya birananirana turamubwire se goromariya niba mwananiranye goromariya tuvugana na siyo wayo dusoreze mu mikino olympique yaberaga i tokiyo mu buyapani yarayirangiye abakinnyi batanu bari bahagarariye u rwanda bose batashye uko baje umukinnyi wa nyuma waserutse ni john hakizimana wasiganwe muri maraton akaza kuvamo isiganwa ritarangiye yaje yiyongera ku bandi bakinnyi bane batashoboye kwitwara neza ari bo moyize mugisha usiganwa ku igare marita yankurije wiruka ibirometero bitanu hakaba alfonsina gahozo na irwamani naguha basiganwa mu mukino wo koga uyu musaruro muke ngo uterwa n'imitegurire itanoze nk'uko pascal bakomere umuyobozi w'ikinyamakuru impamba akadomo com yongera kubishimangira icya mbere hari abakinnyi bagiye kugutumisha icya kabiri ni uburyo bateguwemo umukinnyi ntayankurije marita yari afite buruse ya olympique hari amafaranga agenerwa buri kwezi ariko ntabwo yigeze abona minima imwemerera kujya mu mikino olympique yagiye yo ku butumire aho ngaho tugahita dusimbuka tukajya no mu mikino yo koga uyu mukinnyi imana iraguha elwa yagiye muri croatia mu marushanwa yo gushaka tike yo kujya mu mikino olympique ariko ntabwo yigeze abona ibihe bimwemerera usibye kugereranya gusa ariko mu by'ukuri ntabwo afite ibihe bimwemerera kuba yagombye kuba ari mu mikino olympique icyo kintu cyo kugenda ku butumire icyo kintu cyo gutegura mu gihe cyose bigihagaze gutyo umusaruro uzahora ari ntabwo muri iyi mikino olympique irangiye abakinnyi batandatu nibo bagombaga guhagararira u rwanda ariko batanu nibo baserutse kuko uwitwa felicien muhitira usiganwa marato yirukanwe mu mwiherero mbere y'uko intumwa z'u rwanda zihaguruka mu gihugu yari claude munyandinda i kigali radiyo y'ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ino ngaha duce dusozera amakuru ya mbere twari tubafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire muri bo harimo fasile gebehu yegeranije amajwi yacu kuri mikoro jewe mwumva na lidiane ninahazwe turaza kongera mu yandi makuru igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu ku makuru yo mu rwanda no mu burundi mu kurindira mubandanye kuryoherwa na porogaramu z'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye muriko mutwumva muherereye ahatandukanye ku isi yose